Galchuma waliin sannaqaa jarkeen raadiyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Raadiyoo afaan Oromoo wixataa gijimaataa galgal sa'aatii lamaa akka akka sa'aatii sadiitti meetira baandii 22,25,31 fi viiyoo eetuun tifoo dura caqasuu jirta yaayyuu jalqabu. wixatam majeen 25 barhum lamaaf 21 keessa jirra ansuura alaa kayeetiin udii adda wal harqabnu uduun jalqabnaa nama otoo duun itti machii waan afeddachaan.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo kan yeroo hojii isaanii xumuratanii Itoophiyaa gad lakkisaa jiran ambaasaadarri yuunaayitid isteetsi Maayikil Reener uummata Tigraay miliyoona hedduu gargaarsaan dhaqqabuudhaaf jaarmaalee Itoophiyaa keessaaf kan sadarkaa addunyaaf karaan seeninsaa guutummaatti akka banamu gaafatan. Xumura hojii isaanii Itoophiyaa keessaan walqabatee ka gaazexeessotaaf ibsa kennan ambaasaadir Reener iraarsawwan ookkara quunnamtii saalaa fi dhiittaalee mirga namoomaa ka biroo Tigraay keessatti geggeessaman akkasumas dhiittaalee naannolee biroo akka matakkalfaa keessatti geggeessaman jechuun maddeen oduu amanamoo gabaasan ilaalchisees qorannaan qaama walabaan akka geggeessamu gaafatanii jiru. Ta'us garuu aleellaan waraanaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatiin naannoo Tigraay keessatti geggeessame seera qabeessaa fi tarkaanfii ofirraa ittisaa akka ta'etti dubbatan ambaasaaddar Reener. Yuunaayitid Isteets kanneen lola sanatti hirmaatan gamlameen akka walqixaatti ni ilaaltu kan jedhan ambaasaaddar Reener tokko mootummaa federaalaati. Katti gaafatamummaa tokkummaa daangaa biyyaa eegsisuu fi nageenya uummataa tiksuu qabu. kaan immoo looteseentota hidhattoota dhugumatti kan baay'ee nama gaddisiisu jechuun ibsan ka biyya isaanii yaaddesu gochaalee waraansichaa booda raawwataman akka ta'e gaazexeessotaaf ibsan reener ambaasaadderichi yeroo hojii isaanii Itoophiyaa keessaa xumurataa innaa jiran kanatti pireezidaantii Itoophiyaa Saayilawarq Zawudee waliin bilbilaan dubbachuun nagaa dhaamuu isaanii fi torban lama dura muummicha ministeeraa Itoophiyaa waliin dubbachuu isaaniis dubbatanii jiran jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaasee jira. Manneen hidhaa naannoo Gaambeelaa keessatti argaman keessatti dhiittaaleen mirga namoomaa jajjaboon kan geggeessamaa jiran ta'uu Koomishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Paartiilee mormitootaa irratti hidhaa fi raarsa geggeessamuu ala maatiileen isaanii illee hojiirraa ari'atamu jechuun dubbatee jira jaarmayichi. Gabaasa mallaskaachuu ammaa jaalannitu dhiyeessa.
koomishinichi muddee kudha lamaa hanga kudha shanii magaalaa gaambeellaa fi godina aanyuwaa keessatti daawwannaa gaggeesseen akkaataa itti namoonni itti hidhamanii jiranii fi qabiinsa mirga dhala namaa hatattamaan fooyya'uu qabaa jedhe mana hidhaa magaalaa gaambeellaa keessatti jalqaba baatii muddee qabee ijoollee dhiiraa umriin kudha tokkoof kudha lamaa intalli durbaa immoo umriin kudha afurii kanneen hidhamanii jiran hatattamaan akka gadhiifaman hubachiisee jira. ijoollee dhiiraa lamaan irratti humnootiin nageenyaa reebicha hamaa geessisan irratti qorannaan gaggeeffame tarkaanfiin sirriin akka fudhatamu koomishinichi gaafatee jira garuu haga gabaasni kun ba'etti hidhaa keessa akka jiran ibsameera. koomishinarri koomishina mirga dhala namaa itiyoophiyaa dr daani'el baqqale waa'ee kanaa gaafatamanii.
የክልሉ ኃላፊዎች ቀና ምላሽ ሰጥተው ነበረ። እነሱም ተስማምተው ነበረ። የተገቢ ያልሆነ ነገር ነው፣ ሊለቀቁ ይገባል። በአስቸኳይ እንዲለቀቁ እናደርጋለን። ጥቃቱን አንጎን ቡልቺሰ ናኖ ዴቢ ቀጄላ ከነኒ ቱረን ኩን ዋን ተኡ ሂመሌ ሀተተማን ገዲፈሙ ቀቡ ጀደኒ ቱረን kanneen gocha kana gaggeessanis ni qulqulleeffannaa jedhaniiru garuu homaan godhin jiru kanaaf hordoffiin keenyatti fufaa jedhaniiru. Hiwaatiin maallaqaa fi waan adda addaan deeggaruu uummata gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf socho'an kanneen jedhaman irra hedduun isaanii dhalattoota Tigraay akka ta'an baatii onkololeessa darbe kaasee namoonni sagaltama to'annaa poolisii jala jiraachuu isaanii fi haga ammaatti mana murtii duratti hin dhiyaannee jedha komishinni kun dhimmi isaanii ilaalamee mirgi wabiin ba'uu eegamee fi booda ala ta'anii dhimma isaanii akka hordofan aangawoota naannoof ibsuusaa komishinichi ibsee. kunis hojiirra hin oollee jedheera gama kaaniin paartiilee morkitootaa irratti miidhaan dhaqqabu hedduu ta'uu kan beeksise ibsi koomishinichaa maatii miseensota paartii mormituu ta'uu isaaniitiif kan hojii mootummaarraa dhorkaman akkasumas fedhii isaaniin ala buusii paartii badhaadhinaa jedhamee mindaa isaaniirraa kan kutamu ta'uun nu ibsameera jedha Koomishinni mirga dhala namaa kun itti gaafatamtoota bulchiinsa naannoo wajjin marii gaggeesseen fooyya'uu qabiinsa mirga dhala namaaf deebii gaarii kennuu isaanii akkasumas mindaarraa citaa isa jedhuufis kan sirreeffamuuf jiru ta'u nu ibsaniiru jechuudhaan koomishinnichi beeksisu Malaaskaachuu ammahaa gabaaseera.
Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahla Warqi Zawudee Taanzaaniyaa daawwatanii jiran. Pireezidaantii biyyattii Joon Maagulufii waliinis magaalaa dhalata isaanii Chaattoo keessatti wal gahuun mari'achuun isaanii beekamee jira. Marii kana booda mootummaan Taanzaaniyaa lammiiwwan Itoophiyaa karaa seera alaa Taanzaaniyaa seenuu isaaniitiif biyyattii keessatti waggoota dabraniif hidhamanii jiran namoota 1789 kan gadhiisu ta'uu beeksisee jira. Namoonni kun irra jireessi isaanii konkolaataa fe'isaaf geejjibaalee kabiroodhaan gara Afrikaa kibbaatti qaxxaamuruuf utuu yaalanii qabaman. Hoogganoonni lameen hariiroo daldalaa biyyoota lameen gidduu sadarkaa amma jirurraa guddisuufis waliin dubbatanii jiran. Itoophiyaa fi Asabiin wal quunnamsiisa kan jedhame ijaarsi piroojeektii Melodoonii maandaa buree jalqabamee jira. Ministirittiin daandii Daagmaawit Moges akka jedhanitti Asab dabalatee qabsiisuu yaaduudhaan piroojeektiin karaa jalqabame kun hariiroo daldalaa Eertiraa fi Itoophiyaa cimsuuf jira. Fayyadama dinagdee uummata Affaaris mirkaneessa jedhamee jira. Kiiloomeetira 71f qabxii 65 kan dheeratu piroojeektiin ijaarsa daandii maandaa hanga buree kun qarshii Itoophiyaa biliyoona lamaaf qabxii saddeet mootummaan Itoophiyaa ramaduun kan hojjetamu ta'uun beekamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Israa'el biyya ishee dhukkubicha daddabraa vaayirasii kooronaarraa ittisuuf xumura torban kanaarraa jalqabee dirreelee xayyaaraa ishee kan sadarkaa addunyaa kan cuftu ta'uu beeksistee jirti. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahu kaleessa ibsa kennaniin faca'ina vaayirasichaa ittisuuf gama tallaaliitiin dafnee tarkaanfachuuf jecha dhimma baay'ee adda ta'eef irraa kan hafe daandii qilleensaa gara keenya dhufu mara ni cufnaa jechuun isaanii dhagaamee jira. Tarkaanfiin haaraan kun boorirraa jalqabee hanga xumura baatii kanaatti kan turu ta'uunis beekamee jira. Gama biraatiin Yuunaayitid Isteetsi vaayirasichi koronaa daddabraan akaakuun haaraan Afrikaa kibbaa keessatti waan babal'ateef jecha namoota lammiiwwan Ameerikaa ta'anirraa kan hafe kaan akka biyyattiirraa yuunaayitid isteetsi hin seenne waayit haawus kaleessa ugguree jira. Dhaggeeffatoota keenya oduu ispoortii har'aaf immoo gara sooraattan siin dabarsa.
Ijoollee Afrikaa ganatti damma agarii torbaan dhufe dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa U20 taphachiisan. Biyyi kudhan lama fuula afurii baasanii waliin taphachiisan. Afrikaa gambaa keessa Yuugaandaaf Taanzaniyaa keessa jira. Dorgommii tana Mooritaaniyaa qopheesse garee A keessa jirti. dorgommii tan gurraan dhala kudhan afur jalqabanii gaafas mooritaaniyaa fi kaameruunitti waliin taphata. Bar tokko mooganii bar tokko mo'an. Kilabiin kubbaa miilaa Ingilish Piriimeer Liigii ta durii kilaboota keessa mataa keessa jirtu taane amma ofii wal'aanuu jirti. Maanaajerii fi keessumtaa'ee kilabii tanaa wal'aan jedhan Frank Lampaard illee yaayyuu hojii irraa fuuti. Nama kunin ji kudhanii saddeetii Chelsea leenjisa ba'e. Itti gaafatama kan ammaan tana itti gaafatamaa PSG ka durii Toomas Tuucheetti irraa fuudhu fakkaata. Maanajeris Cheelsii kun namganna afurtamii lamaati kilabiin inni ji kudhan saddeetiif leenjisa baay'atuun guddoo yarate ammaan tan leenjisaan isii kun sadarkaa sagalee sool lakkisa bira deema. Lampaardi kana kontiraatgan sadiitiif qaxarani ufillee kilabumtan keessaa ol guddatellee gaaf qaraa hojii tan itti kenna Chelsiin tun FA kaappii fi dorgommii hedduullee matum keessi jirti. Haa taatu ammoo Chelsiin The Blues jedhaniin tun tapha liigii isaanii saddeet keessaa shanin mo'amte walumattuu tapha 23 taphatti gudduun mo'amte joo felix fi luis suwaarez ittuma wal qarqaaranitti kilabii isaanii atleetico madrid malkaa dabarsaniitiin warra waliin taphatan valeenshiyaa duubuma dhufanii mo'an kilaboota kubbaa miilaa laaliigaa shampiyoonaaf wal qoraasuu jiran taphaleetiin valeenshaan daqiiqa kudhanii tokkeessoo irratti taphataan isii raacheet bitaachitti dagalchee goolii galcheef Joo Feeliksi illee daqiiqaa kudhanii lama jala miil dhaabatetti kubbaa roggogam tokkootti kennani birumejja waraannatee ni galfate atleetikoon goolii galfattee tokkoof tokko tahan. Luuswaaris illee daqiiqa shantamii afreessoo irratti namum jala mimmiliqa gooluun biraan gahateetiin qabanarraa jennaan tokkotti dabalee lamaaf tokko taate yoo namichi goolii eegu ofirri millateetiin laale kubbaan goolii keessi birbirfate ofirri millatee jibbaate. Adoonni sun eegatu daqiiqa torbaatami lammeessoo irralleetti Angel Koreeyaa tokkitti dareef isiinuu sunumaan obbaate akkanaan atleetikoon sadiif tokkoon moote. Atleetota dorgommii teenisii addunyaatiif Awustiraaliyaa dhufan torbaatamii lama mallee hoteelum isaanii keessatti koronaan shakkaniitiin qorachuu jira. Torbaan dabre keessattu yuurii jarii Awustiraaliyaan dhufuu jiru keessatti nam korona qabarganii torbaan lamaaf tursanii qorachuu jiran. Taphattootaa fi hojjettoota teenisii addunyaa dama Awustiraaliyaa dhufan dhibbi sagaliif torbaatam keessaa nam sagal irratti arganiitiin nama qoqqorachuu jiran agi tokko hojjetaa agi tokko immoo taphattoota. Dorgommii FA Kaapitti jiran Barleen Fuulham sadiif tokkoon Leicester Cityn Brentford sadiif tokkoon. Everton Sheffield sadiif duwwaan moote mansitiillee liverpuul sadiif lamaan moote arda ammoo waykoombee fi tootanhaamitti waliin taphata dorgommiin effee kaaptuun dorgommii kilaboota kubbaa miilaa awurooppaa keessatti beekamoo waliin taphatanii kilaboota dhibba hedduutti waliin taphata yoosiin gabaabachaa dhufte sadarkaa kudhanii lama qabdi ammaan tana sadarkaa fireessoorri jirti effee kaappii kana gammaatti arsenaalitti aga guddaan marroo kudhanii afurii waancaa fudhateetiin shaampiyoona ta'e addunyaan koronaafuu miira harkaaf hin qabdu ispoortiillee gumdikka tokkoon itti jirti dorgommii addunyaa gugurdoo bar kum lamaaf digdamii tokko bar keessa jiru kan keessa la taphachuuf eeguu jiran keessa olompikii tookiyoo fa'a yuuroo 2020 ameerikan kaap dorgommii raagbii addunyaa fa'a olompikiin ammaan tana itti yaa'uu jiran tuniin sila tapha bar kum lamaaf digdamaati koronaan nama hanqis malee ammallee warruun taphatutti cufateetii waliin taphata adooless 23 hagayi 8 bar 2021 taphatan ispoortii haaraa bar kanatti dabalamtu keessa beesbool sooftibool karaate skeetboord fa'a.
Egaa dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo vii'oo'ee tantifoorii fi naayil sa'aatirraa caqasuu jirtan. lol tigraay fi tajaajili fayyaa naannoo tigraay addaan ciccituun akka dhaabbatni fayyaa addunyaa jedhetti dhukkuba hamaa naannoo sun ittiin dhufuu danda'a liisa shilaayinitti ergee jaalanneen nutti.
walitti bu'iinsa waraana humnooti federaala itiyoophiyaa fi tplf gidduutti bulchiisa naannoo tigraay keessatti gaggeeffame gargaarsa dhala namaa gamas dhaqqabaa ture kan danqe yoo ta'u tokkummaan mootummoota akka jedhutti kan walakkaan isaanii daa'imman ta'an namoonni miliyoona afuriif tuqaa shan gargaarsa eeggataa jiru. jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan who fi jaarmayoonni kanneen biroo tigraay seenuuf carraan qaban daangeffamaadha aangawoonni jaarmayaa fayyaa addunyaa kanneen tigraay daawwatanii deebi'an akka jedhanitti hospitaalonni fi kiliinikoonni hanga tokko qofa tajaajila kennu hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa godaananii tajaajilli fayyaa kennamuu qabus addaan citee jira. jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan who keessatti aangawaanni dhimma fayyaa hatattamaa tareesaa zakariyaa akka jedhanitti tajaajilli eegumsa fayyaa barbaadamu addaan cituun uummataaf keessumaa ijoolleef miidhaa jabaa qabaa jedhan. waggaa darbe baatii amajjii qabee hanga sadaasaatti ijoollee dhibba afur caalan gifraan qabamuun gabaafamee ture. tallaaliin ramaddii ijoolleef kennamuu dura tajaajila eegumsa fayyaa waan addaan citeef gara fuula duraattis akkaan dhukkubni kun dabaluu malaa jedhan namoonni busaan qabaman kumni sagal kan galmeeffamanii turan yoo ta'u kun immoo hanqina nyaataa wajjin walitti dabalamee duutii sababii busaan ijoollee irratti dhaqqabu dachaa sadii dabaluu mala jedhan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan who'n akka gabaasetti tigraay keessatti dhukkubni covid 19 lakkoofsa namoota Itoophiyaa keessatti giddugaleessaan vaayirasichaan qabaman ni caala. Haga baatii sadaasa darbeetti namni kuma sagaliif dhibba torba dhukkuba covid kudha sagaliin kan qabamanii fi kanneen keessaa immoo afurtamii torba du'uun gabaafameera. Zakariyaan akka jedhanitti sochiin dhukkuba covid kudha sagal ittisuuf ta'uu jalqabumaa cufamuu fi isumayyuu deebisanii jalqabuuf immoo suuta jechuun kun rakkoo fayyaa guddaa ta'aa jedhu. hospitaalonni riferaalaa jiran namoota akka jabaatti dhukkubsataniin simatan kun immoo dhukkuba silaa ittifamuu danda'u akka faca'ee hammaatu akkasumas duutis dhaqqabu gochuuf jira kanaaf tajaajila eegumsa fayyaa battalumatti jalqabamuu qabaa jedhan zakariyaan. sochiin dhukkuba ittisuuf godhamu harka caalaan addaan citee weerara dhukkubaa seenaa darban keessa beekaman waliin faca'inni dhukkuba covid 19 gifir koleeraan busaan mananjaayitisiin uumamuun immoo dhugaa jirudha dhukkuboonni wal'aansa argatiin hafan kanbiroonni jiran ta'us garuu caasaan hordoffii dhukkubootaa kan hojiirra oolu hin jiru taanaan haala itti dhukkuboonni daddarbaa jiran baruun rakkisaa waan ta'uuf. akkuma namni qaroo hin qabne balali'utti ilaalamaa jedhan jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhutti gargaarsa jaarmayoota kanneen biroo biraa argamuun dawaalee fi meeshaalee wal'aansa fayyaa jaarmayoota eegumsa fayyaa tigraay keessaaf ergaa turan garuu sana caalaatu hojjetamuu qaba tigraay keessa caalaatti seenuun akka danda'amuu fi arjoomtota biraa deggersi maallaqaa ka dabalataa akka kennamuuf jaarmayaan fayyaa addunyaa waamicha dhiyeessee jira. gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf maallaqa gaafate miliyoona sagaliif tuqaa saddeet keessaa walakkaadhaa gadi qofa argachuusaa jaarmayichi beeksiseera.
biyya afaan oromoo vii'oo'ee tontifooriif naayil saatirraa caqasaa jirtan. Yoel Kabbadaa dargaggoo Amboo jiraatu.
Ijoollee haadhaaf abbaan hin qabne nagaa furtamaa ta'anii fi maanguddoolee mankireesseetiin gargaaruuf jira jedha.
Naafar Malkaa dubbisa.
Dargaggoo Iyyoo'eel Kabbada jedhama. Magaalaa Ambootti dhalatee guddate. Dargaggoon kun dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddootaa hundeessuudhaan daa'immaniif maanguddoota gargaarsa hin qabne hedduu gargaaraa akka jiru dubbata. Haala ittiin gara hojii tola ooltummaa kanaatti seene yeroo ibsus akkas jedha Iyyoo'eel.
Magaalaan Amboo duwwaa tokko naannoo Addis Katamaatti buqqee guddatte jechuudha. Sababa adda addaan maatiin keenya asirra buqqa'ee gara naannoo Caancootti boqotee ture. Sababa siyaasa wajjin wal qabateetu jechuudha. Wanna baay'ee dhabnee irraa alfa keenya wanna baay'ee dhiisneetu baane jechuudha. Akka maazariin nattitteetti. An'oorri koo asitti awwaalame isaaf otoon ta'in Amboon baay'ee miidhamteetti. Sababa siyaasaanis jee sababa adda addaan jechuudha. Amboo keessa rakkoo baay'ee rakkataa baay'een arge. Kanaafuu nam murtee maaf wanna kanaaf furmaata kennuuf maaltu narraa eegama akka alataa Ambootti jedhee sana yaade dhumarratti ijoollee gargaaruun jalqabe. Daandii irra kan jiran naannoo Awaaroo kondominiyeemii ijoollee sassaabee kiraa kireessee gashee jechuudha. Achii booda garuu wanni kun ballachuutu sarra jira. Rakkataan Amboo qofaa miti. Oromiyaa guutuu rakkatoonni baay'ee maanguddooniif daa'imman baay'eetu jira. Oromiyaa guutuu qofaa miti. Itoophiyaa keessatti maanguddooniif daa'imman baay'eetu daandiirra jira. Maaliif wanna kana karoora koo go'ee hin ka'u jedhee sanan kanarra yaada koontinii cimsee sanan tattaafadhee hojjechuun jalqabe achii booda kunoo dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif maanguddoo Amboo kan jedhu hundeessee jechuudha. Goordiyaan gaggeeffama. Achii booda maal goonee amma kunoo namoota hedduu gargaaraa jirra magaalaa Amboo irratti kaasne. Amma jaaguutu namoota hedduu gargaaraa irra waaqni nu gargaare jechuudha.
Dargaggoon kun hojii mana tola ooltummaa kanaaf qabeenya isaa akka gurguree dubbatee jira. Yeroo ammaa kana haala ittiin hojii tola ooltummaa kana hojjetu yeroo ibsus akkas jedha.
Hojii kana ani kiisii koo keessatti kanarra malee jira. Dhaabbanni birooktiin tokko immoo jira biyya alaarraa Finlaand irra Riittaa jedhamtiin tokko akka tasaatti wal barree nama wayiitu wal nu barsiise nama sanaan maal jettiin isheen feesbuukii yaad Amboo iddoo jedhamu deemee akka ijoollee namoota hin gargaaru waaqni abjuudhaan natti dubbateera duraa duraan kanaafuu nama amanamaa naa barbaadi jettee mucaa Toomaas jedhamu tokko dubbisti. Toomaas immoo na beeka. Innaa isheen kana natti himtu fituu gara kootti dhufee naan jedhe achi booda wal nu barsiise. Inaas ofne ufee ilaaluun barbaada naan jette. Meeqa taatanii turte sadii taanee turre. Sadii taatanii ooftani. Shaankaa nama lama qaba'aa kottaa uffata uffata caammaa qaba'aa fi ijoollee baay'ee rakkatoota baay'ee argatu. Fidaa koottaa fi achi booda naas of naan jedhe. Inni dhufanii Finlaand irra kaan jechuudha. shaanta sadii fidanii dhufanii wanna jiru akka jiran irra fine achi booda maaliif waliin hin hojjennu jedhanii achi booda yeroo dhibba shan ramadan jechuudha. Nama ko'an gargaaruu dandeenya ijoollee ko'an naan jedhan isa sinittan agarsiisa jedhee ani ijoollee naannoo shantama xiqqeessee xiqqeessee gargaaruun jalqabe kan koositti dabalee jechuudha. Achi booda isaanis baay'ee keessa isaanii qaqqa'ee amma isaan bajata yeroo kuma tokkoof dhibba shan naannoo birrii kuma jaatama jechuudha baasu. Maatiin keenya jedha kuma dhibba tokkoof digdama naannoo sana. Kanaaf immoo ani nan guutaa foorii persent achi ala immoo persentii afurtama jechuudha. Achi ala immoo namoota adda addaatu ofii isaaniif kakkaanii feesbuukii irratti poostii nan godhaa wanna hojjennu fa'a laayivii nan dabarsa laalaniitu bakka wanna tokko tokko nu gargaaru jechuudha wanna tokko tokko uffannaas koottu fo'atu kan naan jedhan jiru birrii xiqqoos kan nu gargaaran paastaas kan nu fiidani namoonni adda addaa jechuudha akkasitti socho'aa irra ijoollee hojjetoota gara to'a tokko qabanaaf keessa jechuudha mindaa qabu hundum isaanii anaa anaa ala jechuudha anaa ala ijoolleen cimanii hojjetu kanarraa kan ka'e wanna baay'ee hojjechuu dandeenyerra akka salphaatti wanna kana dhaabuu hin dandeenyu abdii kutadhee keessaan ba'u jedhee Ammallee wanti ajaa'ibsiisu kiraan kaffallaa bootaa kanaaf kiraa baay'ee kaffallaa. Bulchiisni magaalaa Amboo waadaa nuu galaniiru lafa sinii kennina jedhaniitu. Lafa sana otoo dafnee arganne wanna baay'ee gara kiraatti kan kiraaf kan kaffallu isa faa maashinii adda addaatti bituuf karoora qabna dafnee yoo lafa sana arganne jechuudha. Achi ala garuu amma guyyaa kanatti maal karoora seeraanii personali lafa xinnoo wayiin qabaa jechuudha. Amma baastee abaastu ishee amma samuuna dhufuu keessatti gurguree maashinii lokkeettiif samuna oomishuu isa faa hojjechuuf jechuudha. Ofiif waadaa galeera qophaa'ees jira. Kun karoora koofina ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo humnarra jira. Kanaaf sakrifaayii gochuun irra jira. Haala kanarran jira. Ammoo waaqni immoo na gargaara.
Aadde Zinnaash Hajjamaa qindeessituu dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota Ambooti. Tajaajila yeroo ammaa kana kennaa jiranii fi waa'ee dargaggoo Iyyooeliin akkas jetti.
Dhaabbanni kun maanguddoo soddomii saddeetii gara dhaabbata kana keessatti of godhachuun nyaata uffata isaanii yeroo dhukkubsatan taayyaachisuu dabalatee iddoo ciisichaa qopheessee dhaabbatichi gargaaraa jira. Walumaa galatti namoota magaalaa Amboo fi naannoo isheerra jiran naannoo namoota dhibba ja'a deeggara. Isaan keessaa namoonni dhibba sadii digdamni deeggarsoota namoota irraa walitti sassaabu daayirektii warreen argatanidha. Dhaabbanni kun ga'a. Kan inni dhaabbate dargaggoo Iyyeel Kabbadeetiin dhalataa magaalaa Ambootii ikonomikaalii magaalaa xiqqoo gadi buutee jirtu waraanaan beekamti malee investimentii wantoota garaagaraan magaalaa beekamtu hin turre namootni rakkatan namoonni harka qalleeyyii waan baay'atanii keessa jiraataniif magaalaa keessatti dhaladhe kan akkamiin deeggara kan jedhu baashii akkasiitiin hojii kana eegalee hojii gaggaarii ta'an hojjechaa irraa dhaabbatichi bakka addattee magaaluma Amboo keessaa teessoo qaba. Teessoon isaa beekamaa waan ta'eef namoonni dhufanii daawwachuu danda'u haalli mijataa jira. Wantoota keessa jiru kana dhufanii ilaaluu danda'u.
Daa'immaniif maanguddoota deeggarsi yeroo ammaa kana isaaniif taasifamaa jiru keessaa kan dubbisne qabna.
Tamasgeen Tarrafaa.
Umriin kee meeqa?
Waggaa kudha sadii. Dura godaanarraan jiraachaa tureeyyuu achumaan dhufee innaan asitti nama guddisuu chonnaan jennaan innaan dhufee anas ta'u iyyuu dhufee akkuma makiinaa irraa bu'een. Mana maqaansaatti ol laga ishee maqaa koo barreessee as na jiraachisuu jammata.
Maaliif daandiirra jiraachuu jalqabdee tabee?
Warra koonnatti lolee ture manaati. Durannaa godaanaa jirani sigaaraan xuuxuu, caatii nyaatuu, madaabaraa keessa buluu, lafa rafuu, uffata hin geeddaratanii lafarra jiraachaa turanii. Amma immoo Iyyeel biratti gallaan nyaanni keenya gaarii, uffannaan keenya gaarii. Ciisni keenya gaarii waan hunduu gaariidha. Ani booda guddadhee akka Iyyeelitti nama gargaaruun barbaada.
Dibaabee Oorsaa amma mana yommuu kenne keessan jira.
Tole.
Iddoo waaqayyoon na ol kaa'een jiraadhe. Olii gadi deemeen bullee namaa naadhee jiraadheera.
Tole.
Iddoo hundayyuu ga'eera. Waan immoo har'a mana yoon bira na fideeti. Kunoo fayyaa nagaan naa kenneera. Isa gara boodaa waaqayyootu beekanu guusaatu. Sirriittiin isa eebbisa.
Dargaggoon Iyyeel dargaggoota kanneen biroo fi qaamolee hawaasaatiif ergaa dabarsuu qaba.
Namoonni naannoo adda addaa irratti jiraatan wanni akkasii otoo hojjenne qe'ee keenyarra kaanee ollaa keenyatti biyya keenya irratti jechuudha rakkatoota baay'eetu jira. Ispeeshaalii maanguddoof daa'immanii daandiirra jiranii. Ammuma dandeenye wal gargaaruu dandeenya wanna baay'ee naannoo keenya jijjiiruu kan danda'u dhagaan tokko harka keenya jira. Dhagaa sana immoo darbannee jechuudha. Akka Museen illee ulee sana darbatee bishaan baase ani maalan qaba dhagaa jaalalaan qaba. Naan darba'u sagalee baasa. Sagaleen sun immoo inni iyyaa iyyaamaan wanna bareedaas hojjeta. Maatiin hacaalu, jaja hacaalu mana keenyatti kabajanii jechuudha. Dhaabbata keenyatti kabajame. Baatii kuma jaatama baasanii dhufaniis nu bira kabajanii jechuudha. Ani yaamne isaan garuu dhagaanis wanna hojjetamaa jiru noo haqeen wanna akkasiin jaalataa ture. Namoota gargaaru akkas gochuu karoora guddaas qabaa ture. Kanaafuu maaltiin jechuufi jaalal sagalee guddaa qaba. Jaalalaan wanna tokko naa gootu jechuudha. Jaalalli sun nama yaama isa hamaallee harkisuu danda'a. Kanaafuu wanna gaariif wal harkisuu wal qabachuun irra jira.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakool Milkaa Amburraa.
viiyoo afaan oromoof meetira baandii 222531 fi viiyoo 24 irra caqasuu jirtan gama kanaan immoo waan ammaan tan caqasuu jirtan kana raadiyoo ahaaduu fm sagaltamii afur qabxii sadii irratti halkan saate afur irratti hir'isanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ganna afran dhufa Ameerikaa bulchuu fi maatii gurrate guyyaa shaniin duratti Maal mootummaan pireezidaantii Ameerikaatii kennu Waayit Haawus kan Waashingtan DC jiru keessa jira. Joo Baayiden biyyi bulchaa haati warra pireezidaantii Ameerikaa Jiil Baayiden immoo haga guddaan waan barnoota Ameerikaa wayyee soorata hojjetti. Joo Baayiden namgan soddomii ja'a caalaa seneetii Ameerikaa keessa hojjete. Ganni saddeet illee kana pireezidaantii Ameerikaa Baraak Obaamaa taa'ee hojjechaa ba'e. Jireenyi isaanii guddaan DC keessa. Eeshaa Saraayitii fi Karooliin Parsiiwitiitti oduu nu ergatu jibee nutti.
Jiil Baayiden haadha warraa pireezidaantii jalqabaa digirii dooktarummaa qabani. Abbaan warraa isaanii hirbuu seenuun aangootti dhufanii torban tokko yeroo hin guutin keessatti Baayiden gita isaanii hayyoota barnootaa waliin intarneetii irratti walgahii geggeessuudhaan rakkoon barsiiftota Ameerikaa mudatee jiru kan isaan dursa kennaniif ta'uu beeksisan. Martinuun keenya yeroo ammaa rakkoo hedduutu nu mudatee jira. Isin immoo daraan akka rakkattan nan beeka. Garuu nuyi hayyoonni barnootaa yeroon kun kan keenya. sababiin isaas jeeqama attamiin waa gaariitti akka jijjiirru beekna kanas daree barnootaa keessatti guyyaa guyyaadhaan kan hojjennudha jedhan muuxannoo seenaa barnootaa kan yeroo dheeraa Baayiden ilaalchisee akka giifti dureetti hojii isaanii irraa waa hedduutu eegama. Beetii Booyid Kaaroolii barruulee waa'ee giifti duree kabarreessanii sirna barnootaa fooyya'ina eeruu gama laaleen dammaqinaan hojjetu jedheen abdadha garuu. martinuu walii galu jedheen yaadu namoonni hedduun giifti dureen callistee huccuu bareedaa qofaa uffattee achi as baatu barbaadu dhugumatti kun waltajjii cimaa natti fakkaata jedhan. innaa abbaan warraan isaanii ittaanaa pireezidantii yuunaayitid isteetsi turan jiil baayiden ittaantuu giifti duree waayit haawusii ala mindeeffamanii hojjetaa turani giifti duree ta'anii ituu jiranillee kooleejii hawaasaa kan virjiiniyaa keessatti afaan ingiliffaa barsiisuu itti fufu. hagam ulfaataa akka ta'e nan beeka semistara kana ofii koon barsiisa jedhan innaa eebba barattootaa haasaa dhageessisaniin seenaa barattuu tokko innaa ibsan gara daree barnootaa isheetti fiiddee jiil baayiden haadha warraa kaadhimamaa pireezidaantii joo baayiden jette jedhan dooktar b kaleessa galgala misheel obaamaa waliin televiziyoonaa irratti sin argeen ture haadha koo waameen harme harme. sun barsiiftuu koo afaan ingiliffaatiin jedhe haati koos sun barsiiftuu kee miti sun ittaantu giifti dureedha naan jette jettee jedhan jireenyi joo baayidan waliin jiru walxaxaa ta'aa deeme isaan abbaa warraa waliin walii kanii turan baayidan immoo gaddarra turan haati warraan isaaniif daa'imni isaanii mucaan dubaraa balaa konkolaataan duraa erga du'anii booda ilmaan isaanii lama qofaa guddisaa turan jiiliif joo erga joo baayidan yeroo shan. fuudhaaf gaaffii dhiyeessanii booda wal fuudhan yeroo shanaffaatti dhumarratti jiil jedheen boonuun koo kan hidda dhalata aayirish na qaba gaaffiin koo kun isa dhumaa ta'a yoom akka natti heerumtu natti muun sirran jiraatu yoo natti heerumta ta'e sana booda tole tole jettee jedhan waggaa afur booda jiil intala durbaa godhatan bara 2015 keessa balaan ammas deebi'ee isaan dhaqqabe ilmi joo baayidan boo'uun. kaansarii sammuun dhukkubsatanii du'aan boqotan kun anaaf abbaa warraa koo joof dhuunfaan nu miidhe jedhan jiil baayiden kaka'umsa waa'ee dhibee kaansarii toora itti fuulleffatan keessa galchanii jiran innaa duula filannoo abbaa warraa isaanii jiil baayiden waa'ee yeroo ijoollummaa abbaa warraa isaanii waa'ee isaan giinga'uu ilaalchisee itti qoosame booda ciminaaf dorgommii jaallachuu isaanii kan ibsu kitaaba barreessan. kutaa xiqqoo taate dalweer mana ofii jedhanii waamaniyyuu jiil baayiden waggoota digdamii tokkoon darbaniif sanatara yuunaayitid isteetsi ta'uudhaan waggaa saddeet immoo taanaa pireezidaantii ta'uun katajaajilan abbaa warraa isaanii faana bu'anii waayit haawusiin turan amma immoo yoo xiqqaate waggoota afuriif gamasitti deebi'anii jiran qophiin ameerikaaf uummata shee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyalamtaa irra taanumta boriitiin waldachaa sagantaa afaan amaaraatti taanaa nagaa keessi nu bula ansoraa lafee.